Hello. अरे कमाल झाली नगाला आहे ना अब्बाचा इतियोचे की मी दे बघ የሮደር ጋፋ ነቨምበር ጋበ ሶዶሚ ቶኮ birrii wayii gasheen ture marsaa lama si'a lama tokko cuucii kuma lamaaf dhibba shan tokko immoo kuma lamaaf tan gashe
Yoom Hello.
jette garuu?
gaafaa soddomii tokko Yoom yoom jette guyyaa isa?
gaafa soddomii tokko Mm, Ji'a kam?
ji'uma isa Yakka.
ammaa kan ji'a isa darbe kana sun ammaa kana jedhe noveembar gaafa soddomii tokko
Harri Noovembar 22 dabarse.
isa ji'a ji'a xiqimtii jechuudha ji'a xiqimtii dhumaa idaanitti darbuuf gaafa jedhu gaafa soddomii tokko
Oktoobariidha?
eeyyee eeyyee ji'a maskaram xiqimtii kan keenyaatti. Hello.
Eh, Akka faranjiittiidha kana xiinnatti maa jirtu?
Eh, eeyyee akka faranjiitti gaafa soddomii tokko jechuudha.
Oktoobar 31 jechuudha.
Eeyyee eeyyee.
Tole.
Gaafa sana buleetu kan inni dabale gaafa tokkootu birrii lamaaf silsaan mistii cuucii tokkotti dabale garuu an gaafa sana waluma duukaanii tokko kuma lamaaf dhibba shan tokko kuma lama gashee isa kuma lamaaf dhibba shanii isa isa isa isa gaafa soddomii tokkoo keessatti na hojjetanii isa kuma lama ammoo garuu isa dabale sod- eh, gaafa tokkoo keessatti na jalaa kuffisan amma kuma lama har'a isa naa fidan kanatu akkaataa isa irriga isa birrii lamaaf silsaan mistii dabale sanaatti naa fidan.
Guyyuma tokko sa'aatii wal fakkaataa gashee Eeyyee guyyaa tokkoon gashee bakka gaafa soddomii tokkoon gashee.
jechuun guyyaa isaa qofa osoo hin taane maal taaseete akka poolisii dhaabbataatti Eh.
har'a qarshii galchite har'a qarshii galchite ganama yoo qarshiin dabale boorisaa ganama yoo qarshiin dabale isa dabale sanaan kan sii dhufu akkuma dhaabbataatti jechuudha. Garuu Maali?
akka garaagarummaa jiru tarii ati qarshii yeroo garaagaraa sa'aatii garaagaraatti dabarsite murteessa ba'a.
Waluma duukaan gashee isa sana gashee moobaayilii baankiidhaan isa kanas gashee intini Waluma inti saayyuu ee waluma baanan gashee intini isaa inni naa deebi'e iyyuu iskiriinshuutii godheenanii moobaayilii korra iyyuu jira isa kana doktarii eebbaadha kan nu intinii ta'u isaa ergeennaani siistematu akkas ta'e ana waan isaan beeku naan jedhee inni yeroo baay'ees immoo silkii nurraa hin kaasu hojii kana baay'ee karaa isaatu immoo hojjechuu dhiifne iyyuu natti tola nama biraa arganneetu karaa nama biraa deemnee natti tola naan.
Bakka bu'aan keenyalleen eh, sirriitti isin eh, keessummeessaan jiru jechuudha.
Ee nuun dhimmu bakka kan nuu dhimmu kan nu hojjechiisu ture Dr. Roobaatu warra isa dura ture ergasii yoo ergi inni kun dhufeen hojichi immoo dhaabeera Ee, hojii immoo ani waggaa salgaffaan hojjedha hojii kana garuu hamma kana keessatti nuun dhimmu namichi kun ee, gaafa odeeffannoo qabnus sheerii ofiisaatii nama namoota wajjin gimbii irrattis eessarrattis hojjeta. Kanaaf ee, baay'ee ee, duukaa deemaa hin jirru nu deemsisaa hin jiru hojii kana gara keessaa baattu.
Gammachuun hoo?
Gammachuun laqamtee irra jira inni yeroo baay'ee inni immoo achuma nu deebisa kan inni immoo hundeessan eebbaadha eebbaa biratti haasa'aa nuun jedha ka.
Akkas jedhanii jechuudha.
Eeyyee kan nuun jedhan.
Tole komii keessan illee nan qaba isaa. Eh, Ee, kanaafu kanaafu, ee, nama biraa yoo arganne illee karaa nama biraa deemna nama biraa nuu kennaa nama nu hojjechiisu yoo inni achuma iyyuu taa'e yoo geeddaruu baattan yoo geeddartan inni dhimma keessanii garuu karaa nama biraa deemna malee nu nu intinii ta'aa hin jiru.
Isinii eh, Eh.
lukkuu ajajachuuf jettan wanti isin eh, qunnamu yookaan rakkoon isin qunnamu yoo jiraate Ee dhufeen akka guyyaa tokko ergi achi dhaabbate dhufee akkas rakkoon ishee maalii miidhamni ishee maalii jedhee guyyaa tokko nu gaafatee hin beeku. Eega darsaa isa darbe immoo cuucii kuma lama immoo kan gashe mm, talaallii guutuu wajjinan gashee ituu cuuciin kumaaf dhibbi shanii makiinaa kan biraatti naaf hidhan kumaaf dhibba shanii makiinaa kan biraatti naaf hidhan ishee kumaaf dhibba shanii gaafa sana ituu dhufaa jirtuutu makiinaan gara shobokaamoo gara eessaatti makiinaan sun kufee jedhan mhm.
ergasii yeroo biraa cuucii sana nuuf hidhanii cuucii sana nuyi talaallii guutuu wajjin kaffallee talaalliin tokko iyyuu duukaa hin dhumne waajjira eh, qaama intinii nu hooggananii eh, ogeessa karaa waajjira qonnaasii dhufanii ilaalanii isatti dawwalanii dadhabanii dhiisanii cuuciin suni amma yoonaalaa cuuciin suni eh, torbanii shanan ishee ganaa sanbata guddaadhaa dhufuu sanbata duraa dhufuudha. talaalli hin qabdu ammayyoonaa talaalli isa jalqabaas hin fudhanne isa digdamii saddeetis hin fudhanne isa afurtamii lamaas waan laannuuf hin qabu.
Tole mee irraa jalaan natti maa deemtaati mee maal goota jeete isa duraa sana guyyaa fudhatte talaalli si dhufuu dhiisuusaa mee yeroo sana guyyaa si dhufte isa duraa sana.
Inni isheen dhufte torban afur qidaamee dheengadde darbeeti. Torban afurii torban shan boriiti. Torban shan boriiti. Kan isheen ni galte.
Kan isheen ni galte.
Ee torban shan boriiti.
Akka.
Kalaandeerii mallaa ilaali. Ee kalaandeerii mallaa ilaali. An guyyaa masaa yaadadha torban shanansaa qidaamee qidaamee.
Meeqa ture baay'inni ishee?
kumaaf dhibba shan.
Kumaaf dhibba shan. Garuu talaalli malee si dhufanii?
Talaalli malee nu dhufan. Nu nama lama inni tokko si lama diyyatu dhabee dhiise malee gaafa sana kan dhufte kumaa wayi kan dhufte. Abilbilu inni seeyyee.
Kanaafuu oktoobar 26 kan fudhatte lukkuu kumaaf dhibba shanii talaalli malee kan fudhatte.
Talaalli malee hin fudhe.
Amma Yuusuf hin dhumne jechuudha.
Eeyyee naannoon nammayyuu.
Kennaaf hin jirtu jechuudha.
Baaniru isaan gabaa baatte.
Hin baane maali isaa torban jaatti baafna nuyi. Gana torban tokko qabdi silaa gaafa guyyaa afurtamii lamaatu talaalli isaa dhumaa kittibaatii isa dhumaa laannee fi isa booddee baafna. Amma kanan qabdu.
Kan gidduu keessatti fudhatan sana hoo?
Hin fudhanne bakka kamiin hin fudhanne. Ee hin fudhanne kamiin hin fudhanne.
Kan ammaa hoo komiinkii kan ammaa mee irratti adeebi'i?
isheen amma immoo kuma lamaaf dhibba shanii addaanan gashee kuma lama immoo addaanan gashee gaafa soddomii tokkoo sana isan gashee ishee kuma lama isheen kuma lamaaf dhibba shanii birrii kuma dhibbaaf sagaltamii torbaa fi birrii meeqa laata isheen kuma kuma lama immoo birrii kuma dhibbaaf shantamii saddeetii fi birrii dhibbaaf saddeettaman gashee.
kanaaf olumatti lukkuu kuma afurii dhibba shanii?
Kuma afurii dhibba shaniin gashee mobaayilii dhumaanin si'a lama dabarse waluma duukaa wal duukaa naa dabarsuu dinnaaniin amma gaa'ii maqaa adda addaatiin jira si maqaan kan ittiin gashee hojjedhu.
Kan kana mana maatiin hojjettaati?
Tokko maqaa kooti tokko himaaxaa koodii tokko immoo himaaxaa kan biraadha anumatu ijaaree hojjechiisa jechuudha himaaxaa sadi afuran qaban ijaaree.
Maqaa keenyatti mi?
Galataan jedhama Galataa Baarudee.
maqaan ittiin hojjettu.
Himaaxaa maqaa makoodiin hanga sheroo baay'ee himaaxaa didibbee jedhama. Maqaa koodiin hanga sheroo baay'ee faayila maqaa koodiin ilaaleeti. Hojiin kuma lamaa fi sagalii kaasee nama yoonaa hojjechaa jira.
Galataa.
Baarudee.
Galataa Baarudee. inni maqaa keessanii jira. Garuu kan
kuma lama immoo maqaa tafarii badhaanaa jedhuun hangashiisa. Har'a dhufte gaasheen ammalaa.
Galataa baarudee.
Maqaa tafarii badhaanaatiin immoo tokkon qabaa maqaa tafarii badhaanaatiin hangashiisa immoo.
Galataa baarudeetiin meeqa gashite?
Kuma lamaaf dhibba shan.
Kuma lamaaf dhibba shan. Gaafa yoomii?
Gama soddomii tokko ammaati.
Oktoobar soddomii tokko gahee.
Eeyyee. Maqaa tafariitiin immoo mobaayilii makootiin handi barse lachuusaa iyyuu maqaa tafariitiin dhufanii kudheetanii kuma lama immoo addaan hin gahe gaasa kuma lama.
Tafarii eenyu?
Badhaana tafarii badhaana.
Maqaa tafarii jedhuun hojjettaa hojjechaa?
Eeyyee akkas eeyyee. Hello. Hello.
Hello.
Ah.
Ah. Himaataadha inta fariin sun.
Inni dhuunfaadha. Dhuunfaatti.
Maqaa sanatti kan man sisteemarraa barre maqaa isaa yoo bare malee bahuu hin danda'u.
Tafarii tafarii badhaanaa jedhi tafarii badhaanaa dhufa. har'a galte laagunoon hojii kumaaf dhibba sagalii bu'ayitu har'a fidan silaa kan kuma lamaan gasheenii kumaaf dhibba sagalii bu'ayii isa sana kuffisaniitu isa dabale gaafa tokko keessatti riganii naa gasheen jechuudha.
Kuma lamaa fi kuma lamaa fi
kuma lama kan tafarii kuma lamaan koo kuma lamaa dhibba shan ture garuu isaanii isa kan kuma lamaa kanarraatu sana keessatti kuffisan.
Isa kuma lamaati kan dabale.
Ee miqannaa kanatti dabalan isa kuma lamaati inni sun siisteemii fudhateeraa isa kana garuu inni deenaan jedhe garuu sana wal tokkumanii adda adda godhee mangashee moobaayiliidhumaan dabarse.
Hedduu galatoomi komii kee mi'aanis qabee qaama dhimma ilaaluuf nan dabarsa.
Egaa akkas akkas jedhe isatu jettanii immoo nama kana ammoo yoo intinii taatanii waliif taana haadha isaa illikii nuun qabatee nu intinii ta'a ka komii kana akkuma intiniitti dhiyeessaa malee hojii nuun cira hojii hojiima keessaa baana ka akkas taana.
Maaliif yeroo ati gaafa lukkuu ajajachuu barbaadus yoo namni beellama sirkaa fuudhu ajaja kee sirkaa fuudhu yoo hin jiraanne saddeetti bilbiltee nama bara ajajuu barbaade nama na keessummeessu dhabe jettee yoo iyyatte dandeessa yeroo sanattiyyuu deeggarsa ogummaallee yeroo barbaachisu argachaa jiraachuuf dhabuu kee komii dhiyeessuu dandeessa yeroo barbaaddetti kun meeshaa kana meeshaa kana ana duwwaatu hin ta'in amma kastamarii guddisoo irraa anaa guddisoo irraa anaa iraa irraa innaangoo irraa qabdan kana ogeessi kun isin hordofaa jiraayi ammam isin deeggaraa jiraa jedhaati tokkuma tokkoon kastamarii qabdan gaggaafadhaan isinii deebisu.
Ayyee hedduu galatooma yeroo gaarii fi haa ta'u.
Haa ta'u haa ta'u.